iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi ubu ijwi ry'amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi ry'amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe nanjye edi rwema nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu burundi naho guhera isaa kumi n'ebyiri twabateganirije umuziki tubaye tubararitse dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
murakoze edi ndaramukije namwe inshuti z'ijwi ry'amerika tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa burayi abategetsi bajejwe iperereza ku mugabane wa burayi bamenyesha ko batazi igitigiri cy'abarwanyi b'abiyahuzi boba bari kuri uwo mugabane umuhari wa leta ya kisilamu wahaye imyimenyerezo kugira bagabe ibitero mu buraya nk'ibitero byabaye burusere ku munsi wa kabiri abo bategetsi bafise ubwoba ko hashobora kuba hari ibindi bitero biriko birategurwa bamenyesha ko bibaza ko ku mugabane wa buraya hoba hari abihevyi bava ku majana abiri gushika ku majana ane bahawe imyimenyerezo y'ibikorwa by'iterabwoba mu mwaka urangiye hari amakuru yavuga ko umuhari wa leta ya kisilamu woba warungitse abarwanyi bashika ibihumbi bine ku mugabane wa buraya abategetsi b'ibisata by'iperereza mu bihugu by'ububirigi n'ubufaransa bafise amakinga ko abanyaburayi bashika ibihumbi bitanu boba barahambije umugwi wa leta ya kisilamu guhabwa imyimenyerezo y'ibikorwa by'iterabwoba muri leta Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo raporo nshasha iheruka gusohoka muri ico gihugu imenyesha ko abasivile baharurwa ku majana atanu na mirongo itanu aribo bishwe n'imihari y'abarwanyi mu ntara ya Beni mu mezi cumi n'umunani ashize abategetsi ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo begeka ubwo bwicanyi ku muhari w'abarwanyi b'aba Islamiste barwanya leta ya Uganda witwa Allied Democratic Forces canke ADF umuhinga mu basohoye iyo raporo Jason Stearns amenyesha ko hoba harimwo n'abandi basirikare ba leta ya Kongo boba bayifisemo uruhara abategetsi ba leta ya Kongo barafashe bamwe mu basirikare b'igihugu byagaragaye ko ataco bakoze kugira bahagarike ubwo bwicanyi bukorwa n'uwo muhari ADF amashirahamwe arwanira agateka ka muntu muri Kongo yikeka ko hoba hari abantu benshi bafise uruhara muri ubwo bwicanyi Naho abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bafise umugambi wo gutegura itegeko rihagarika ibidandazwa ivyo bihugu birangurira hanze biba vyarakozwe canke vyarakoreshejwe ivyo bidandazwa bigizwe n'imiduga yamaze gukoreshwa impuzu hamwe n'ibirato byamaze kwambagwa iyo ngingo ifise intumbero yo guteza imbere amahinguriro yo muri ivyo bihugu igihugu ca Kenya ubwacu conyene kirangurira hanze amatona ashika ibihumbi ijana ku mwaka y'ibidandazwa biba byarakoreshejwe abanonosoye ivy'ubutunzi baremeranya ko umugabane wa Afrika ukeneye kandi ushobora kwihingurira ibidandazwa vyawo abarongoye amahinguriro mu gihugu ca Kenya bo bamenyesha ko bashigikiye iyo nteguro y'iryo tegeko perezida wa sudani omar al bashir aragabisha sudani y'epfo ko ashobora kongera kugara urubibe ivyo bihugu bihana mu gihe sudani y'epfo itohagarika gufasha abarwanya leta ya sudani igihugu ca sudani y'epfo cari casubiye kugurura urubibe gihana na sudani mu kwezi kwa mbere inyuma yaho cari carwugaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe sudani yagiriza sudani y'epfo ko gifasha mu ntambara ibera mu ntara ya Darfur muri Blue Nile no muri leta ya Kordofane ariko Sudani y'epfo irahakana ivyo vyagiriji mu gihugu ca Iraq abantu bashika 28 nibo bafuye abandi bashika 60 barakomereka mu gitero cy'umwiyahuzi cabaye ejo ku munsi wa gatanu ku kibuga c'umupira w'amaguru kiri mu bumanuko bw'igisagara ca Bagdad ico gitero cabaye hariko haba urukino rw'umupira w'amaguru ku kibuga co mu gisagara c'ahitwa Iskanderiyahe ku birometero mirongo itanu uvuye ku murwa mukuru Bagdad abategetsi bo mu vy'amagara y'abantu mu gihugu ca Irake bamenyesha ko n'umukuru w'ico gisagara yahasize ubuzima nta muhari n'umwe uriyitirira ico gitero igisagara ca Iskandariyahe kibamwo abayisilamu bavanzemwo abasunite hamwe n'abashiyite mu myaka iheze carangwamwo ubwicanyi bufatiye ku moko umushikiranganje ajeje kwivuna abansi wa leta z'ubumwe za amerika ash carter yatangaje ko ejo kuwa gatanu umwe mu bategetsi bakuru mu vya gisirikare b'umurwi witwa leta ya kisilamu abdar rahamu mustafa al kaduri abonwa ko yishwe mu gitero c'indege z'ingwano za amerika muri siriya uwo mutegetsi avugwa ko ari we mutegetsi azi ubwa kabiri mu gukomera mu murwi witwa leta ya kisilamu yishwe ku munsi wa kane
turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya ijwi rya amerika i washington dc ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira
Kira.
Kira. Kira.
Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vy'ijwi rya amerika ukubana n'ingwara zo mu mara kurasaba kwiyubara mu vyo umugwayi yihereza aha twovuga nko guheba imfungurwa zirimwo isukari nyinshi ibizinu hamwe n'ibiharage vyumye nk'uko bihanurwa n'ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ukubura umuti uvura izo ndwara zo mu mara biratera umubabaro n'umwitwarariko udasanzwe abarwayi ibyo nabyo bisanzwe biri mu byunyura imisonga ibabaza cyane mu mara nk'uko abaganga bo mu runani rwo kuvura indwara zo mu mara club de réflexion de cabinet et groupe de pato gastroenterologie babivuga tumenyeshe ko bishika ko umurwayi w'indwara yo mu mara ayimaranye imyaka irenga cumi haziramwo indwara ya kanseri muri ico gihimba ikindi ashobora no gufatwa n'izindi ndwara nk'izo mu gitigu hamwe n'ivuduka ry'umurindi w'amaraso nk'uko abaganga bo mu runani kege babandanya babimenyesha tumenyeshe kandi ko abantu barenga miliyoni cumi n'indwi ku isi aribo babangamiwe n'indwara zigendanwa igihe kirekire kandi zidakira nk'uko ishyirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo ku isi ribimenyesha mu cegeranyo caryo c'uno mwaka nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kira c'uno musi turabira hamwe ibijanye no kubana n'indwara y'amara kuri mikoro muri kumwe na jewe ala ive irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco rwanyu kira mu kwinjira mu kiganiro cacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca bujumbura kuri mikoro y'ijwi ry'amerika rutugira icokorwa kugira umuntu ashobore kubana n'indwara zo mu mara ruganira na mugenzanje haisa liliane inamahoro abantu basanzwe bazi ko bagendana iyo ndwara bamaze gufungura iyi fungurwa zifite isuku ndiyumvira yuko baba bariko barikingira ingorane zo mu mara wayirwaye ugasaba imiti muganga
bo kwigenza neza bagaheba inzoga ibiyaruramutwe n'ibindi byinshi nyine abantu barwaye amara ibiharage ntibakunda kubifungura ibintu by'intete bibaruhisha mu mara nk'ibigori si byiza kubifungura
mu kwirinda kugira amasiporo baruhisha hariho nk'ibintu byo guterura ibintu bibaremera
aparuvenye kunywa amazi menshi arashobora kudasinzikara
umuntu arwaye amara yoshobora gufata utuntu tworoshye nk'ubuyi ibiraya agatoki gacucumye nyine
urwaruka ruri hagati y'imyaka mirongo ibiri na mirongo itatu nirwo rubangamirwa n'indwara zo mu mara imvo ni uko iyo abana bagiye kuba mu bihugu batavukiyemo batarashikira ubuyabaga abasoda b'umubiri bataba bagishobora kurwana n'indwara mu gihe cyo mu buyabaga bwabo nk'uko bahinga banonosoye kuvura indwara zo mu mara babimenyesha icyo mwomenya ni uko ahanini bagwiriye mu bihugu biteye imbere nko mu burayi kanada hamwe no muri leta zunze ubumwe za amerika insiguro ni uko muri ibyo bihugu hagwiriye abimukira ikindi ni uko muri ibyo bihugu hariyo ibyuka bibi biva mu mahinguriro ibyo nabyo bituma abantu baho bandura indwara nyinshi harimo n'izo mu mara nk'uko abaganga bo mu gisata cy'ubushakashatsi mu bijyanye n'amagara y'abantu mu gihugu cy'ubufaransa inselme babimenyesha kugira ngo tuve neza ibijyanye no kubana n'indwara zo mu mara tega amatwi umwidondoro wa gloria ndayiragije aganira na mugenzanje hayisa liliane inamahoro ndayiragije gloria ndakuramukije amahoro mbega mwo tubwire umwidondoro wanyu kandi mu jewe nitwa ndayiragije gloria nkaba ntarubaka ndi umwigeme mpejeje ishuri rya kaminuza ni ryari mwamenye yuko mufise ingwara y'amara igihe nabimenya sinamenye ko ariyo nkumva umenga nshaka kuzura inda nkamera nk'umuntu nyene wumva nyene utamerewe neza ndabimarana igihe kumva imisonga ibintu nyene wumva utomenya ingene bisigura hanyuma nshangira imana hari mugenzi wanje nawe yarayigwaye iyo ngwara y'amara ndamubwiye ingene niyumva acambwira ati urashobora kuba ufise ico kibazo nawe we uraja kwa muganga nca ndaja kwa muganga ntivyari bwagere kure kubera ndabimenya ko ngize iyo crise ndamenya ico nca nkora mbega ucugira iki nyene iyo ntanguye kumva mu nda umenga hatanguye kuvyimba maze iminsi ntaja nko ku mwanda mukuru naho mba numva ndabishaka ngiyeyo nkaca mpema nkaca ndekura nk'amagazi aho rero nca numva ko crise aho itanguye harahera nk'umusi wose ntagiye ku mwanda mukuru mukuru ico nca nkora ncanywa amazi menshi gusumba uko nahora ndayanywa hanyuma nkaca nirinda icyacya cyose nk'ico gufungura cotuma kigumye mu nda ivyo onye ufungura nivyo wewe wibwira kubera bikugwa neza canke nivyo abaganga baguhanuye kuza urafungura abaganga nibo babimpanuye barampanuye kunywa amazi menshi imisi yose ayo ushoboye yose barampanura no kurya imboga nyinshi n'ivyamwa ndakwitegereje ndabona uracari muto mbega bakubwiye ko ufise iyo ngorane y'amara ntiwihebuye oyaha sinihebuye kuko jewe novuga ko bitari bwagere kure kandi harambwiye ati ni indwara ushobora kugendana sindanavyibukana cane iyo ntari muri crise ko mfise iyo ngwara y'amara ni izihe ngorane uhora uhura nazo kubona ufise iyo ngwara ni uko hari igihe nshobora kuba nifuza gufungura ikintu ariko bigatuma ntagifungura kubera ko kiza kumerera nabi ikindi naco ni uko iyo ngiye muri crise ntashobora gusiba ku kazi nkinirwa ndyamye urumva nk'ivyo biratuma bigatuma ntashobora gukora icyo nshaka umwanya wari wose mbega birashika ukihebura yuko umunsi umwe iyi ndwara y'amara ishobora kuzogushira ku musego jewe nta na rimwe mpora ndavyiyumvira kuko numva umenga ntibingoye kubana nayo ivyo bansaba ndagerageza kubikurikiza kandi kuva ico gihe nta kiriyongerako nta n'ivyo mpora nimvira vyo kuzoremba numva ari sawa wewe nk'uwo mukunda no mugenzi wawe arabizi yuko ufise ingorane y'amara ego arabizi ntibisanzwe n'abagenzi banje benshi barabizi kubera wahisemo kubimubwira uwo mukundana we abimenye ni sawa kuko nk'ubu ngwaye nkamubarira nagize crise y'amantesite n'ibiki arabyumva kandi nawe yumfasha kubibamwo kugira nyimba ari kuryoherwa ashoboye kuntwenza singire nk'ishavu ryotuma nja muri crise none gloria ni igiki ikunda ni igiki wanka mu buzima wifatiye ko kuri iyo ndwara yawe ugendana jewe ico nkunda ndakunda akanyamuneza kuko urumva karanandinda ko nja muri crise hama ico nanka naho ndanka umuntu anshavuza yego kuri urumva ko bishobora kuntera n'ingorane gloria ndayiragije ndagushimiye murakoze namwe
gukurikiza impanuro z'abaganga biragabanya imisonga y'abagendana indwara y'amara aha ni nko kugabanya umwitwarariko urengeje abaganga kandi barahanura ko umuntu arwaye indwara y'amara yo kwinonora imitsi hamwe no kumviriza uturirimbo tworoshe ugufungura kenshi amafi aba mu mazi akanye imboga hamwe n'ivyamwa vyinshi vyofasha umugwayi nk'uko bihanurwa n'ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS abakoresha bo mu buzi butandukanye botegekanya utuzu twa sugumwe dukwiye ku kazi no ku bigo vy'amashure ivyo vyotuma abakozi bafise ingorane zo mu mara boroherwa mu kuja kwitabara iruhande y'ivyo abakoresha bokorohereza abakozi bafise izo ngwara zo mu mara mu kubagabaniriza ibikorwa biruhisha ikindi bobarinda ni ukubaturubika canke kubakura mu kazi nk'uko abashakashatsi mu vy'ubuvuzi babandanya babimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye n'indwara yo mu mara tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga henova nkagirabiri yanonosoye kuvura indwara zo mu nda akongera kandi akaba n'umwigisha muri za kaminuza aganira na mugenzanje hayisa liliane inamahoro muganga ntagirabiri renova ndabaramukije ndabaramukije nanje mbega ko hariho abantu bavuga yuko bababara mu nda baribwa abandi bagacibwamwo mbega ivyo ni bimwe mu bimenyetso vy'indwara z'amara twagomba tubabwire ko ivyo ari ibimenyetso vy'indwara zo mu mara indwara zo mu mara rero twozigabura mu mice nk'itatu bwa mbere hari ivyo twokwita indwara zivuye ku micafu aho harimwo inzoka zinzoka ndende z'imitwe twita sikarisi harimwo za mibe n'ibindi uwundi mugwi usanga ari nk'indwara indwara ijanye na kamere k'umuntu izo nazo ni ingene amara akora hariho n'izindi usanga novuga nko mu gifaransa le maladie chronique inflammatoire hanyuma hariho hagacaba n'ubundi bwoko bugira gatatu indwara ya kanseri abenshi babitura bakunze kuba bafise ibimenyetso vy'indwara iyahe muri izo mutudondaguriye abantu benshi barakunda kuzura inda ugasanga mbere barana gize ico twita gucibwamwo ivyo rero umuntu aheza ukamurungika kwipimisha umusarani uzisanzemwo ukamuha imiti kenshi birakira ariko birakunda no guca bigaruka bivuye yuko abantu baca baguma banywa y'amazi bagafungura za mfungurwa nagomba mbere ndanababwire yuko nk'izo ndwara iyo zigumiriye mu muntu izo nzoka cane cane nka mibe irashobora no kugenda ikaja no mu gitigu igatera ibihute abse amibye hari nabo ishobora no kuja mu bwonko hari n'igihe usanga amara y'umuntu atihanganira ivyo umuntu afunguye ugasanga ntibihuza uburyo umuntu afungura hariho inzoya zigira ingorane mu nda mbere bikibonekeza ku magara ugasanga havyimvye mbega irya aba ari ingorane y'amara umwana batanguye kugira akiri muto hari nk'abo usanga bafise ico bita bamwe bamwe bita musipa ugasanga hariho udutoboro tutiyugaye insogi zigasohoka nk'utwana tw'uduhungu ugasanga ziraninjira no mu magara ku bana b'abakobwa naho ugasanga baravyimbye ariko ivyo si ikibazo kirekire abaganga bakora abantu abachirurgien baca bahugara bakazisubiza mu kibanza ni izihe ngorane mugira mu kuvura izo ndwara z'amara iyo umurwayi yamaze gusinzikara iya mbere ni uko usanga ari indwara abantu bamaranye igihe kirekire umurwayi akaza avuga ibyo bimenyetso byose ugasanga hari ibyo yibuka n'ibyo yibagiye rero bica bisaba yuko umwumviriza cyane ugakoresha n'ibipimo mbere usanga bitagwiriye mu mavuriro yo mu gihugu cyane cyane kubera bara ibipimo bisaba ko uba uri umusipesiyalisite mu kubigira nk'igipimo twita korosikopi kugira ubone ko umuntu atagwaye kanseri cyangwa izindi ndwara zikomeretsa mu nsogi iyo ndwara igeze kure irashobora kuvamo indwara ya kanseri kanseri y'amara umuntu agize imana akayimenya ikiri ngaho mu mara nyene ni kanseri ishobora gukira kuko amara ni maremare barashobora gucacura igice kinini umuntu akaguma abaho turabafise abantu bamaze imyaka mirongo itatu bamaze kuyivuga kenshi na kenshi iyo ari izo ngwara zishobora kwica zigeze kure umuntu aronda canke agacibwamo amaraso iyo yindi nayo umuntu aguma ababara mugabo akaguma avyibuha imiti iraboneka vyoroshe nk'imiti y'inzoka iraboneka imiti y'amakanseri ni ukuri ntiboneka aha i burundi irazimvye rwose nta n'ihari abo tuyiha n'ababanza kuyitumira hanze Eh, ari ubutumwa mwoshikiriza bariko baratwumviriza ku bijanye no kubana n'ingwara y'amara ni ukuja kwa muganga akakubwira ko iyo ndwara yawe mushobora gutandukana akayigukiza ikakuvako iyo naho idashobora gukira agaca aguha ikirangamisi c'ingene woja uraja kwisuzumisha kugira ngo ntihave ikubira ugasanga iragukubise hasi muganga ntagira abiri renova ndabashimiye nanje ndabakengurukiye murakoze
arakoze hayisa liliane inamahoro kuri ayo majwi n'ico kiyaga dushikirije tumire amate gato mukumviriza kano karirimbo katubwira ko ico utari amagara twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira c'ijwi ry'amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kubana n'ingwara zo mu mara gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
muganga mbega twakwifata gute kugira ngo ntidufatwe n'indwara y'amara ingwara y'amara ikunda gukarira cane cane abakenyezi abakiri batoya canke n'abasaza ariko ivyigwa vyarerekanye yuko ari tsina ngore gukunda gukarigwa n'iyo ngwara utayigenda naho ntayishobora kugwara hariho igice c'abo bayandura kuko mu miryango bayifise mbaza ndakwishura
muganga nkaje ngiyo ngwaye ingware mu mara no canke na kwa muganga canke ngumye muhire hari ico noba mu bisanzwe ijya ngwara y'amara ariyo bita koropati fonctionnel irashobora kugufata hama ibimenyetso byiheza mu masaha ari imbere ariko hari aho bishobora gushika umurwayi iyo ngwara ikamufata ikamubuza amahoro rero nico gituma iyo umuntu amaze kwibona ko ivyo bimenyetso bishobora kwerekana yuko ashobora kuba agendana ingwara y'amara yogenda kwa muganga kugira bamusuzume bemeze yuko iyo ngwara ayifise hama ikindi agaheza akamenya ukuntu yokwifata mu buzima bwa misi yose kugira yirinde ibintu bimutuma imuvyuka
turashishikara guha umwanya umutumire wacu muganga anita munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku mugwi wa kabiri w'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
muganga mbega ingwara y'amara abana barayigwara ego cane abana baragwara ingwara y'amara iyo nanoneho mu muryango usanga umwe muri bo mu bavyeyi biwe basanzwe bayigwara canke ugasanga iratumwe n'ikindi kintu mu vyo afunguye bimutera iyo ngwara y'amara mbaza ndakwishura
muganga i- umukenyezi aba afise inda agwaye ingwara y'amara ntibituma aguma aribwa canke iyo nda ikavayo ego cane umukenyezi agwaye ingwara y'amara iyo yibungenze birashobora kumukarira aho usanga abakenyezi benshi bitoza ibyo bafungura canke imbanyi yonyene ikamusinzikaza ariko ntibishobora gutuma imbanyi ivamo ni ukuca rero yitwararika ivyo afungura akanwa amazi menshi kandi nanoneho akazaragira imimenyerezo yo gutambuka mbaza ndakwishura
muganga iyo ngwara y'amara mu kirundi ntibashobora kuyivura igakira murazi yuko hari abantu bakunda gukoresha imiti y'ikirundi ntawovyishinga ivyo kuko ntaba azi neza iyo ngwara y'amara agwaye rero nico gituma twohimiriza abantu kuza barirukira kwa muganga kugira ubwa mbere babasuzume bikenewe babatume n'ibipimo kugira bamenye neza ukuntu bobavura
ikiganiro nikira cijwi ry'amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
birashika ko umuntu ashobora kuyikingira agahabwa nk'urucanco gushika ubu nta rucanco rwo gukingira ingwara y'amara rurabaho ariko inyifato umuntu ibyanwa ivyarya eka n'ukuntu abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose bishobora kumufasha kugura iyo ngwara y'amara ntimusinzikarize ubuzima mbaza ndakwishura
muganga mfite ikibazo nashaka kubaza ko iyo ndwara irakira umugabo n'umugore bariko baragira imibonano mpuzabitsina baranduzanya icyo mumenya ni uko indwara y'amara ntiyandukira na gatoya biciye mu guhuza ibitsina abantu batikingiye ikindi cya kabiri ni indwara ishobora kuvurwa umuntu akayigendana ntisubire kuzira musinzikaza mu magara yiwe gukira naho rimwe ku bice bitatu bashobora kugira ibimenyetso hama mu myaka iri imbere bikiheza ntibasubire n'umunsi wa rimwe kuyigwara n'abandi babiri ku bice bitatu bagumana ibyo bimenyetso ariko nk'ibyo bariye ibyo banyoye cyangwa ukuntu bifashe bishobora gutuma iyi ndwara y'amara ikunda kwibonekeza cyane mu magara yawe
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye urwaruka n'ubu nyene tumira amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo katubwira ko inshuti ari amagara duhe ijambo abanywanyi bacu uwa mbere ni nana w'igitega yatwandikiye abaza ati niyihe ngorane umukenyezi agira iyo afise amaraso agizwe na resite negative akubakana n'umugabo afise umugwi w'amaraso ugizwe na resite positive muganga anita munyana duhera inyishu nana umukenyezi nk'uyo agira ikibazo iyo yi- yibungenze na cane cane hajya yibarutse ikibondo ciwe ca mbere kuko baraheza bakamutera urushinge serum antide kuko iyo aramutse amuyibarutse hama ntibaheze bamutere iyo serum antide umubiri wiwe uraheza ukubaka abasoda bagwanya amaraso y'ibibondo vyiwe na cane cane iyo bazoba bafise resus positive rero ni vyiza yuko umuntu nk'uyo wese abimenye yurikira kwa muganga kugira bamutere ayo ma serum antide
uyundi yatwandikiye atashatse kwivuga izina avuga ko agwaye ku gitsina gabo akavuga ko igihimba ciwe kitagihaguruka kandi atacifuza guhuza ibitsina n'umukobwa akabaza ko yo ari indwara muganga anita munyana twishura uyu munywanyi ubwa mbere icyo nuguhanura ni uko wokwirukira kwa muganga kugira bwa mbere muyage n'umuganga kuva ryari byatanguye wabibonye gute hama uko kuntu utifuza umukobwa muheze mu biyage ko azoheza gutekera impanuro canke bikenewe agutume ibipimo
turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga anita munyana zigize ico zibafashije uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace rikubwiye iki aho urwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'aho hambere uno munsi uvuga uti urera nabi ugatukwa n'abakwe rikubwiye iki uwo mugani nibaza yuko usigura indero y'abana cyane cyane nko ku bakobwa iyo umukobwa agiye kubaka mama we atamuhaye indero iyo yagiye baguma bavuga ntiyareze akaba atutswe n'ababo bikubwiye iki
bisigura yuko iyo umukobwa ageze kuja kubaka ugwiwe agaca agendera mu ngendo zitari nziza mama w'uwo mukobwa niwe aca agaruka kubimutuka kubera aba afise inyifato mbi bikubwiye iki
bavuga ko uburera nabi agatukwa n'abakwe aba yabyaye abakobwa cyangwa abahungu ugasanga bagiye mu ngeso zitandukanye bashyitse mu bigero ugasanga birabagarutseho arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira uno munsi tukaba twashimikiye ku kubana n'indwara zo mu mara nshimiye hayisa liliane n'amahoro yafashije gutorokanya amatwi ntasize inyuma diane ndonse yari akirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico mubaza canke muterera ku kiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobase gmail akaburungu com canke muturungikire ubutumwa kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atatu na cumi n'icenda ijana na mirongo itanu n'imwe canke mutwandikire kuri mirongo indwi n'icenda amajana icenda na zitatu amajana indwi na mirongo icenda kuri mikoro mwari kumwe na jewe alain ive irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi si